sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa kan oduu irraa isinageessu annu gusuu taamreeti. Walga'ii tokkummaa mootummoota niiwoorkitti gaggeeffamaa jiru irratti edda galgala Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waa'ee waldhabdee isaan gidduu jiru hooggantoota addunyaa gumii kanarra jiraniif ibsaniiru. Jalqaba kan dubbatan muummee ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree Naataani biyyi isaanii Itoophiyaa irraa balaa hamaatu itti aggaamamee jira. Sunis kan ta'e jalqaba waggaa kanaatti Somaaliland waliin waliigaltee ulaa galaanaa argamsiisuuf mallatteessuu isheetiin jedhan. Waliigalteen sun ifaa ifatti tokkummaa biyya kootii sarba waan ta'eef hooggantoonni addunyaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatan jechuun gaafataniiru. Sababaa ulaa galaanaa argachuu jedhuun qaama biyya kootii tokko qabachuudhaaf yaaluun seeraan ala qofa osoo hin taane barbaachisaallee miti jedhan muummee ministeera Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree. Karaa Itoophiyaatiin gumii tokkummaa mootummootaa kana irratti haasaa kan dhageessan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Taayyee Askasillaasee turan. Isaanis haasaa dhageessaniin haasaa muummee ministeera Soomaaliyaa kana fudhatama dhabsiisanii naannoon sun gocha shiftoota galaanarraa walitti bu'iinsa akkasumas sochii seeraan alaa bifa adda addaaf saaxilamaa ta'uu tuqanii Hanqinni tasgabbii bishaanirraa kan naannichaa fi galaana diimaa fi akkasumas garba hindii Itoophiyaatiin dhimma baay'ee yaaddessuudha jedhan. Sanarraa kan ka'e uummata miiliyoona dhibba tokkoof miiliyoona digdamaa ol kan qabdu Itoophiyaan garba hindii qabee haga galaana diimaatti sochiin bishaanirraa tasgabbaa'aa ta'e jireenya keenyaaf murteessaadha jedhan. Waliigalteen Somaalilaandii waliin taasifamee haala poolitikaa Somaaliyaa keessaa kan wal qabatedha kan jedhan ministirichi kaayyoon keenya waliin guddachuu ta'us tuqanii waliigalteewwan walfakkaatas biyyoota biraatiin mallatteeffameera. Mootummaan Somaaliyaa isa kana maaliif gara dubbiitti akka jijjiiru sababaan hin jiru jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF haala liqa doolaarii biiliyoonii sadiif tuqaa afurii gadhiifamu irratti xiinxala dinagdee isaanii kaleessa xumuruu dhaabbatichi ibsee jira. Xiinxalli sun adeemsifame jechuun Itoophiyaan ammaaf doolaara miiliyoonii dhibba sadii fi miiliyoonii afurtamii shan akka gadhiifamuuf dandeessisa. Bulchiisi olaanaa yookiin boordiin IMF torbanneen dhufu keessa raggaasuun akka itti jiru kan ibse oduun kun murtee IMF kana baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa gammachuun simachuusaa ifa godheera. Baankichi akka jedhetti doolaari biiliyoonii tokko adoolessa 29 bara 2024 Itoophiyaadhaaf gadhiifameen dabalataan xiinxalli ammaa kun fudhatama yoo argate Itoophiyaan doolaara miiliyoon 300 fi miiliyoon 45 dabalataan argatti jechuudha jedheera. Waliigalteen amma jedhame kun kan irra ga'ame gareen IMF Finfinneetti fulbaana 17 haga 26 bara 2024 darbe kana riifoormii dinagdee Itoophiyaan eegaltee hammam lafarra bu'eersa jedhu ergii xiinxaleen booda ture. Hoogganaan garee Hezbollah Hassan Nasrallah tarkaanfii haleellaa xiyyaara Israa'el kaleessaa irratti fudhatteen ajjeefamuu isaanii gareen kun mirkaneesseera. Gareen Hezbollah ibsa baaseen Hassan Nasrallaan wareegamtoota garee keenyaa kaanitti makamaniiru jedheera. Hizballaan diinota isaa irratti waraana eebbifamaa ittiin jedhu gaggeessuu akkasumas Paalisteeniin deeggaruu itti fufaa jedheera. Hasan Nasrallaan garee Hizbollaa waggoota soddomaa oliif kan hoogganan yennaa ta'u waraana Israa'el waliin torbaniin darbaniif gaggeeffamaa jiru keessatti Israa'el adda durummaadhaan nama galaafachuu barbaadu keessaa isaan jalqabaa turan. Hoogganaan Hizbollaa kan ajjeefaman waajjira isaanii giddugaleessaa Dahiyyee bakka jedhamutti kibba Beeruutitti argamutti wayitaa mareerra jiranitti haleellaa xiyyaara sirriitti qiyyaafatee rukutamuu isaaniitiin ta'u humni waraanaa Israa'el addeessee jira. Ministirri fayyaa Lebanoon akka jedhetti tarkaanfii Israa'el sanaan namoonni ja'a ajjeefamanii sagaltamii tokko miidhamoo ta'uu ibsee jira. Ministirri ittisaa Israa'el dabalee akka jedhetti haleellaa xiyyaara sanaan Nasrallaan dabalatee Alee Karkii kan jedhaman hoogganaan garichaa damee kibbaasii ajjeefamaniiru. Iraan gama isheetiin qondaallee waraanaa ishee tokkos haleellaa xiyyaara sanaan ajjeefamaniiru. Dhumarratti Hurricane Helene kan jedhamu obomboleettiin hamaa lubbuu namoota hedduu fi qabeenyaa biiliyoonaan lakkaa'amu mancaasuun uummata miiliyoona sadii ta'u ibsaa malee hambisuusaa kutaa Filooriidaatti oduun argame addeessee jira. Sa'aatiitti kiiloomeetirii dhibba lamaa digdamii kan fiigu bubbeen bishaaniin makate kuni Floriidaa, Joorjiyaa, Kaarolaayinaa lamaanii fi Teenesiitti balaa kana qaqqabsiisee balaa bomboleettii Ameerikaa gara kibbaa fi kibba giddugalaatti qaqqabe kanaan namoonni afurtamii afur du'aniiru. Balaan bomboleettii kun qabeenya doolaari biiliyoonii kudha shanii haga biiliyoonii digdamii jaha ga'us utuu hin barbadeessin akka hin oolle ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma gara qophii keenyaafanitti isin ceesisna.
Waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensa hojii raawwachiiftuuf ajajaa waboo godina walakkeessa duraanii sanyii nagaasaa ajajaa waraanaa dhaabichaa jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa irraa adda bahuu isaanii beeksisan dhaabilee miidiyaa murtaa'an waliin bakka adda bahee hin beekamne irraa haasaa bilbilaan taasisaniif akka sanyii nagaasaa ta'an of ibsan waldhibdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf yoo mootummaan qophii ta'e qophaa'aa akka ta'an beeksisanii jiru. dhimma kanarratti gaa'ee jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaarraa deebii argachuuf yaalii VOA'n taasise yeroodhaaf hin milkoofne. miseensa koree hojii raawwachiiftuu waboo keessaa tokko ta'uuf baatii muraasa dura hooggana waboo zoonii giddugaleessaa ta'uu isaanii kan bilbilaan miidiyaaf ibsan maqaa qabsoo jaal sanyii nagaasaa jedhamuun beekamuuni.
ani sanyii nagaasaan jedhama duraan ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii giddugalaati amma immoo koree hojii raawwachiiftuu abaawoo.
Obbo Sanyiin ibsa kana yeroo kennan bakka jiran hin ibsine ibsi barreeffamaa fulbaana kudha shan bara kuma lamaaf kudha torba abaa'oo godina giddugaleessaarraa ba'e jechuun miidiyaa hawaasaarra faca'e kan isaan baasan ta'uu mirkaneessanii ibsa kanaan booda ajajaa waliigalaa waboo maqaa qabsoo jaalmarroo dirribaarraa hooggansa fudhadhu ka jedhuuf qabiyyee ibsichaa innaa tarreessan.
Dhaaba heera hin qabne, dhaaba seera hin qabne, dhaaba seera ittiin bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame. Seeratti wal sirreessantu jira. Heeratti wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne nam tokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa. Badin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa. Heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegnee duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoonaa. Kanarra ka darbee seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seeraa korri saba bara kuma lamaa fi kudha torba tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf abaa'uu obbo waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu. Badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu. Boruu itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba nam-tokkee faana socho'uu hin dandeenyu. Maqaa jedhuun ibsa baafnee ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa abaa'oo. Waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabichaa yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessaa isa tokko hooggana waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hooggana waloo filanna. Kanaaf har'aan booda abaa'oo oboon bakka nun bu'uu ibsinni wanti inni baase hundumtiyyuu nun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaani ibsa kana baafnee.
Obbo Sanyiin itti dabaluudhaan marii karaa nagaafis qophii ta'uu eeraniiru.
Karaa nagaa kan jedhu suni egaa sagantaa siyaasa dhaabaa keessatti addi bilisummaa Oromoo dhibdee mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuudhaa fi yeroo hundayyuu ni carraaqaa jedha. Durayyuu jechuudha. Sagantaa siyaasaa keessatti lafa taa'ee heera keessatti lafa taa'eera jechuudha. Kanaaf mootummaan karaa nagaan waliin haasa'uudhaa fi akka silaatii heeraa fi seera argitee jiruutti argitee nufaana haasa'uudhaan mootummaan qophii yoo ta'e. Akkuma sagantaa dhaabichaatiyyuu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin furachuudhaaf balballi isaa banaadha. Kan keenyas banaadha. Mootummaan balbala isaa banata taanaani karaa nagaa mootummaa faana haasa'uudhaaf qophiidha. Kanammoo nuti ibsa kana baasatoon ta'in sagantaa siyaasa dhaabichaa gubbaa jira jechuudha. Akkamitti mari'annaa eessatti mari'annaa eenyu waliin mari'annaa qaama kamtu agartee marii sana irratti qooda fudhataa sana innuma marii sana jalqabne irratti haasofna karoo karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha.
Obbo Sanyiin miidiyaalee muraasarraa bilbilaan gaaffilee dhiyaataniif bakka eessa akka ta'e hin ibsamnerraa kan deebii kennan yoo ta'u kan haala kana mijeessan qaamoliin mootummaa dhimmicha laalchisee yaadi kennan hin jiru. Sagaleen Ameerikaa addatti obbo Sanyiirraa odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. ibsa isaanii irratti ammatti mootummaa waliin marii jalqabdan jira jechuun kan gaafataman obbo Sanyiin yeroo deebisan.
Ammatti hariiroo mootummaa waliin quunnamtii jalqabne hin jiru.
Dhimma kana laalchisuun hoogganaa waliigalaa waboo jaalmarroo dirribaaf waahillan isaaniirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyoota erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara kuma lamaaf kudhan aangootti dhufanii gara biyyaatti deebi'an abaaworraa cituun gara qabsootti seenan keessaa isa tokko. Waboof mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammataa eebila bara 2015 fi waxabajjii bara 2016 Taanzaaniyaa keessatti geggeessames bu'aa malee hin milkaa'in hafee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa gama biraatiin waldhibdeen kun karaa nagaa akka furamu waamicha dhiyeessuu itti fufaniiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa nuusa waggaa roobii darbee fulbaana 15 baaseen haala mirga namoomaa naannolee waldhibdee Itiyoophiyaa keessatti mul'atu laalchisee dhiittaan mirga namoomaa naannolee kanneen keessatti mul'atu yaaddoo ta'ee itti fufee akka jiru agarsiiseera. Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessin qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii har'aa keessatti. Fiilmiin dookimantarii Ateetee ayyaana hawwootaa jedhu kan Ateeteen gama sirna gadaa Oromoo keessaa tokko ta'uu agarsiisu kabajaaf gahee dubartoonni uummata Oromoo biratti qaban mul'isu jedhame dhiyeenya Finfinneetti agarsiisameera. Qopheessaan fiilmii dookimantarii kanaa Injiinar Yoobsaan Kadir sagalee Ameerikaaf akka himatti guddaa sadarkaa addunyaatti bu'aa buusuu danda'an sababoota adda addaan dagatamaa jiran dhaloota yaadachiisuuf bakkatti deebisuu beeksisuun barbaachisaadha jedhe. ka Katsaayee Daamxoo torbee nu gabaaste kunoo.
Sagaleen isii hiikaa qaba. Guyyaa araaraa baate maraaroo araaroo rabbiyyoo jetti araaraa baateetti. Karaa karaara fiduu rabbi araaraan diduu rabbiyyoo jetti. Rabbiin kadhachuun jaba madaffaarii namaallee dhiisan nu laaffisi jechuu isiiti. Humna hin qabdu.
Deettuu ta'ee hojjedhee dubartii deettee daa'ima qabdu kana keessatti sirna qanafaa beeksisuu barbaanne dubartiin takka deettee hamma ji'a jahaatti mirga dubartoota kaawwanii olii qabdi piraayoritii qabdi dursa kennamaa fi kabaja deettuun qabdu agarsiisuu barbaanne.
fiilmiin dookimantarii ateetee ayyaana hawwootaa jedhu kan sirna siinqeerratti xiyyeeffatu tibbana magaalaa finfinneetti hawaasa bira qaqqabee jira fiilmiin dookimantarii kun sirna gadaa fi hawaasa oromoo keessatti dubartoonni gahee isaan qaban falaasamaa fi duudhaa ateeteen qabu kan mul'isudha jedha qopheessaan fiilmii kanaa injiinar yoobsan kadir waabee.
sirna siinqee kana keessatti akka yeroo riisarchii dookimantarii kana hojjannu riisarchii godhaa ture yaalilee akka mataa kiyyaatitti akka dhagayaa guddadhellee jira kan argaa guddadhellee jira amma yeroo argitee jiraatte mirga dubartootaa jedhamee yookaan ammoo maartii saddeettaffaa jedhamee kan kabajamu addunyaa irratti argina keenya keessatti illee ateetee kana keessattuu mirga dhala namaa yookaan mirga dhiiraallee kan kabachiisu dubartoota ta'e argee yookaan sirna siinqee kana yoo dhiirrillee miidhame yoo lollillee bu'e yoo sirni waaqaallee dabe haawwata siinqeetitu sirna kana furaa jecha. Kana jechaan mirga dhala namaa hundayyuu haawwata siinqee yookaan haadha siinqee yookaan ammoo siinqeetu furmaata laataa jecha argee jechuudha. Waan addunyaan illee argitee itti fayyadamuu irraan malu haadha jechaan maal akka ta'e namni hunduu beekaa amantii kamiin keessatti haadhaaf iddoon guddaan kennamaa Oromoon illee akkasuma haadha siinqee kabajaa guddaa wayyooma guddaa kennaa fi yeroo dhaga'uu yeroo tokko maal jedhanii Dooktor Muhammad Namoo qorannoo sirna gadaa keessaatii siinqee irratti illee qorannoo taasisan maal jedhanii haati siinqee yookaan ammoo dubartiin takka sagalee sagalee guddisuu fakkeenyaaf namni sagaltamii nama dhibbaa keessaa namni sagaltamii sagalii dhiirri sagaltamii sagalii waan tokko yookaan ammoo namni sagaltamii sagalii guddisuu yoo kenne dubartiin yoo waan kana dhiisaa wanni kun hin ta'u jette kuffisuu dandeetti dubartiif iddoon guddaan kennamuu akkuma jirutti jechaadha oromoo keessatti.
Ateeteen qaama sirna gadaa ta'e kun safuu fi aadaa keessumaayyuu immoo kabaja hawaasni oromoo dubartiidhaaf qabu daran kan agarsiisudha kan jette immoo fiilmii dookimantarii kana keessatti taatoo ijoo ta'uudhaan kan dalagde haliimaa abdulshakuridha.
Atiitee jechuun nagaha atiitee jechuun dubartiidha atiitee jechuun sirna dubartii mirga ofii ittiin eegsistu keessaa tokko kuni aadaa nu fayyadu aadaa dubartii cimsu aadaa mirga dubartii eeguu kan addunyaan waggootaas dhihoo kanatti mirgi dubartii eegamuu qaba jedhaniiti haasaan osoo hin taane durirraa kaasee yeroo sirni gadaa jalqabeerraa kaasee dubartoonni kennaa waliin kennaa kan mirga isaan ittiin eegsifataa jiran waan ta'eef jenereeshinii fuulduraas aadaa akkanaa akka qabnuu fi akkasumas jireenya isaanii keessatti akka itti fayyadamaniif jennee bifa seenaatiin bifa dookumantariitiin kennee Haati siinqee qananii damissee dubartiin siinqee qabattee baatee jechuun ennaa ibsan.
Ateeteen dubartii dhiiraan ateeteen jedhani durbaan atee shamarranii ateeteen jedhani ateetee garaagarummaan isii maali shamarrantu jira haga gaa'ela ijaarattee heerumtee mana godhattee tiyyetuuf durba jedhanii dhiira shamarran jedhanii dhiira jedhan dhiirti ateeteen jedhamtu dhiirri dargaggoo manguddoo yookiin abbaa manaati jedhama. Ateeteen dubartii haadha siinqeeti. Haati siinqee haadha araaraati. Haadha nageenyaati. Haadha guyyaa falaati. Haadha guyyaa rakkooti. Guyyaa rakkoo isii waaman. Rakkoo jiru baaftee laaltee araarsitee waan biyyaallee yoo ta'e waan abbaa dhuunfaa maatii dhabeellee yoo taate baatee araarsitee nagaa buuftee galti. Ateeteen ta guyyaa caamaati. ta guyyaa rakkooti.
Fiilmiin dookumantarii waggoota lamaa oliif hojjetamaa ture tibbana eebbifame kun qorannoolee garaagaraa bu'uura taasifachuudhaan hawaasa sirnicha har'allee jiruuf jireenya isaa keessaa tokko taasifatee ittiin jiraaturraa kallattiidhaan hirmaachisuun kan hojjetamee fi dhaloonni har'aaf boruu oromoon aadaa seenaa duudhaaf safuu akkamii akka qabu barsiisuudhaaf caalmaattis akka irratti hojjetamuuf ka'umsa guddaadha jedhan itti aanaan biiroo aadaaf turizimii oromiyaa obbo Daraaraa Katamaam.
Egaa ateeteen qaama dhaabbata sirna gadaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Ateeteen haadholiin keenya abbootiin keenya tooftaattiin araaratti kadhatan. Gaafa waa jalaa bade gaafa roobni roobuu didee gaafa rakkatan kan itti waaqa kadhatan. Akkasumas immoo gaafa waraanni namaaf nama gidduutti yookiin immoo sabaaf saba gidduutti yookiin immoo gaafa waraanni ka'ee haala qabatamaa jiru keessatti kan ittiin aara buusan haadholii siinqee yookiin immoo siinqeen gidduu galtee Siinqee ishii ol qabdee jennaan waraana ni dhaabate. Ateeteen kanaa jechuudha.
Namoota fiilmii dookumantarii Ateetee ayyaana hawwataa jedhu kana keessatti qooda fudhatan keessaa Injiinar Abdiisaa Baancaa isaan tokkodha.
Taateeti addunyaa taata. Yeroo ammaa addunyaa keessatti abbaa jabaateetu of ta'eetti gara addunyaa ba'a. Sirna qaban, aadaa qaban, safuu qaban, seera qaban gara addunyaatti uummata biraatitti agarsiisuu qofa otoo hin taane dhalootatti dabarsuudhaaf bifa dookumantariitiin, bifa barreeffamaatiin, bifa kitaabaatiin, bifa gara teekinooloojiitti fiduudhaan dhalootaaf dhalootatti darba.
Ateetiin dubartii kan ibsitu yoo ta'u, siinqeen immoo kabaja dubartummaa ibsa kan jedhe qopheessaan fiilmii dookumantarii kanaa Injiinar Yoobsan Kadir egerees ateetii irratti hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoora akka qabu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Dumurdaati.
Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kanaa akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akkan urgaa'u caalaa bultumiin jalqabna. Andu'aalem Goosaa albeema isaa tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati. Yeroon kan abbaa gadaati.
Hangafaa seerotaa muummee qaroominaa jalqabaa deemtotaa fiitee namoominaa weettisee naan ba'u keessa qaroominni gadaa hin ga'u takka sirni utuun biitiin bulchuu ilaalcha wal qixa utuu hiiruun duuchuu gadaa martuu qixa gosaaf saanyi miti gogeessaan daddarbaa. Gadaan hin beeku gootaaf garbaa. Obsi dangaa tarraan. Maari'ee barbaadeessa. Meddee chaansi matee. Hojii'ee oromeessaa. Abbaan duulaa biyyaa. Mootummaan barbaasaati. Isuma tamba'ee. Durummaan dhalaasaati. Biirumaa jiwwaamaa. Biirumaa jiwwaamaa. Beelbaas nan waamaa. Beelbaas Miijjille waamaa. Lollis dhaamaa. Roobaleef dhaamaa. Laatamuuf sobeen sobsiisee shiraan dhugaan gurguru. Biraa taruuf harkaa lakkaa'ee hiree namaa noggonu. Sirnaan oli gadaan jireenyaa wittuumaa buumamaa. Oroom duri maddaa qaroomaa beekumsi geetuu lamoo. Oroom duri maddaa qaroomaa beekumsi geetuu lamoo. Oroom duri maddaa qaroomaa beekumsi geetuu lamoo. Abbaa mudaa, abbaa gadaa, siyaasa ammayyaa, gaggeessaa nagaa, abbaa bokkuu, abbaa duulaa, siyaasa injifannoo, amileessa guuraa. Hangafaa seerotaa muummee qaroominaa, jalqabaa deemtotaa fiitee namoominaa. Weettisee naan ba'u keessa qaroominni gadaa hin ga'u takka sirni utuun biitiin bulchuu ilaalcha wal qixa utuu hiiruun duuchuu gadaa martuu qixa gosaaf saanyi miti gogeessaan daddarba gadaan hin beeku gootaaf garba. Obsi dangaa tarraan. Maari'ee barbaadeessa. Meddee chaansi matee. Hojii'ee oromeessaa. Abbaan duulaa biyyaa. Mootummaan barbaasaati. Isuma tamba'ee. Durummaan dhalaasaati. Biirumaa jiwwaamaa. Biirumaa jiwwaamaa. Beelbaas nan waamaa. Beelbaa bitaamaa. Miijjille waamaa. Lollis dhaamaa. Roobaleef dhaamaa. Itti dhufnaan barataan barree siyaasni safaataadha. Ifni guddaan addeessa taatee barrumtiyyuu gadaadha. Angoof jedhee ajjeeseen duun dhagaan kennee fudhata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Hiirumaa jiwwaamaa. Hiirumaa jiwwaamaa. Beelbaas nan waamaa. Beelbaa bitaamaa. Miijjille waamaa. Lollis dhaamaa. Roobaleef dhaamaa. Abbaa mudaa. Abbaa gadaa. Siyaasa ammayyaa. Gaggeessaa nagaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Iyyaa seenis sirba yeroodhaan wal simatuudha. Mitiiree mee hadhichifnu kwa iyyaasee.
Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee baasanuu korma. Iyoolee iyoolee gaafa filatti. Iyoolee iyoolee naabi damoore. Iyoolee iyoolee lafa dikaatti.
Iole, iole, koti ojen. Iole, iole, koti ojen. Iole, iole, koti ojen. Iole, iole, koti ojen. Aya, sanya zelaka. Aya, sanya zelaka. Aya, sanya zelaka. Aya, sanya deraka. Aya, sanya zebontu. Aya, sanya dekotu. Aya, simbira chorre. Aya, sanya chochorreko. Aya, sanya wachinorre. Aya, sanya vidoriko. Aya, sanya gariyoko. Aya, sanya masiyoko. Aya, sanya mieno. Oboka, mieno. Oboka. Amasiyoko. Aya, sanya gariyoko. Aya,
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo. Galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse hantuu jubee horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.
Iole gaba filati, iole, iole na.